muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu makuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu
hari ibibazo by'imitungo kuri iki gihe twibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri twakongera tugashyira imbaraga mu buvugizi icyo kibazo rwose kikazarangirira burundu uyu ni jean pierre dusingizemungu umuyobozi w'ishyirahamwe ryitaho abarokotse ihonyabwoko mu rwanda ibuka rivuga ko mu gihe u rwanda rugiye kwibuka ku nshuro rivuga ku mu gihe u rwanda rugiye kwibuka ku nshuro ya mirongo irindwi na kabiri ihonyabwoko ryakorewe abatutsi iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye harimo inama ku mutekano w'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nukiliye ihuza abakuru b'ibihugu byo ku isi iza kurangiza ibikorwa byayo uno munsi wa gatanu ngahi washington dc ni inshandago kuri ebola muri guine turagaruka ko mu kanya gatoya cyane duhere ku makuru ajyanye n'akarere k'ibiyaga binini ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch rimenyesha ko kwagira ibyaha kw'abahoze ari abasirikare bakuru mu rwanda mu rubanza rurimwo amahinyu ari akarorero k'ikoreshwa nabi ry'ubutungane mu mugambi wo kugeramira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu sentare nkuru y'igisirikare y'ikanombe yaciriye colonel tom byabagamba na general frank rusagara yafashe akaruhuko ko mu zabukuru imyaka mirongo ibiri n'umwe n'imyaka mirongo ibiri mu munyororo bagirijwe ko bakokeje umugumuko kandi batosegaje isura y'igihugu Sir Jean Francois Kabayiza yafashe akaruhuko ko mu zabukuru yaciriwe umunyororo w'imyaka itanu yagirizwa guhisha ivyemezo abo bantu ko ari batatu batangaje ko bazokunguruza Daniel Bekele umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afurika avuga ko abategetsi b'u Rwanda bafise uburenganzira bwo gukurikirana abakoze mu by'ukuri ibyaha bigeramira umutekano ngo yamara ku vyerekeye abo bantu batatu bahoze ari abasirikare ntibigaragara ko ubutungane bwakoreshejwe kugira uh, bunumye abanebagura ivyo leta ikora canke imigambi yayo asaba abategetsi ba leta y'u Rwanda gutohoza badatevye ivyagirizo vyo gufata abantu bunyamaswa no kujuragiza ivyabona hamwe no gushira imbere y'intaha bakoze ayo mabi izo manza za nyuma ziri mu manza zitari nke z'abahoze ari abanywanyi canke bashigikiye umugambi uri ku butegetsi mu Rwanda uh, Rwandan Patriotic Front ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko biri mu mugambi wa leta y'u Rwanda wo gukandamiza abanebagura leta canke bikekwa ko bakorana n'imigwi y'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu canke hanze y'igihugu Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yahayagije intambwe zikomeye ibihugu vyo ku isi vyashitse ko ku mutekano ku bijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nucleaire perezida obama yemeye ko leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gukorana n'amakungu mu twigoro two kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda biri mu bubiko no gucungera umutekano wavyo mu ijambo yashikirije abategetsi b'ibihugu vyo ku isi barenga mirongo itanu perezida obama uh, bakoraniye mu nama ku mutekano w'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nuclear i washington uh, perezida obama yavuze ko ibihugu bitari bike vyakuyeho uranium na plutonium vyari bihinguwe cane vyari bifise mu bubiko plutonium na uranium bihinguwe cyane bikoreshwa mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda perezida obama yatangaje kandi uno munsi wa gatanu ko amasezerano yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'igihugu cya iran yagize akamaro mu ijambo yashikirije mu nama y'abategetsi b'ibihugu bitanu ntabanduka bigize urwego rw'ishyirahamwe univjeri yo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi n'igihugu cy'ubudagi uh, ku munsi ugira kabiri ari wo wa nyuma w'inama ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanisho nk'abanyaganda perezida obama avuga ko kubandanya gushyira mu bikorwa amasezerano n'igihugu cya iran bizosaba ukubandanya gukorana n'amakungu inama ya kane ari nayo ya nyuma ya perezida obama ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanisho n'ubuhinga bwa nucleaire ibaye mu gihe hari amakenga akomeye ku vy'uko abagwanyi b'umugwi witwa leta ya kisilamu bashobora kugira ibitero bakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda n'impungenge ku migambi ya koreya ya ruguru yo gukora ibigwanisho ruhonyanganda intumwa ikomeye ya koreya ya ruguru yabwiye itororokanizo ry'amakuru reuters uh, ku munsi wa gatanu ku bategetsi ba koreya ya ruguru bazobandanya umugambi wabo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike mu kuvuga ko ikigobe cya koreya gisa n'ikiri mu ngwano ku munsi wa kane perezida obama yaragiranye imibonano itari mike n'abategetsi batari bake amasaha make imbere y'amakuru y'uko koreya ya ruguru yagerageje iyindi misile balistike yarabonanye na perezida wa koreya y'epfo park geun hye n'umu Shikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubuyapani Shinzo Abe kugira baganire ibibazo biterwa na Korea ya ruguru inyuma y'uko ico gihugu kigerageje mu kwezi kwa mbere ibigwanisho ruhonyanganda na missile ballistic abantu bagera ku majana umunani mu gihugu ca Guinea bakingiwe Ebola barakingiwe mu ndwi iheze muri bo harimwo abantu ijana na mirongo umunani na babiri babonwa ko bashobora kwandura iyo ndwara kurusha abandi kubera bashobora kuba begeye abantu banduye iyo ndwara ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS muri rusange ibiro vy'ishyirahamwe OMS muri Guinea bimenyesha ko abantu barenga igihumbi bashobora kuba baregeye abantu banduye Ebola bakaba baramenyekanye barakurikiranywe n'abajejwe ubuvuzi ishyirahamwe OMS riko rishyira mu ngiro umugambi wo gucandaga abantu bose begeye abantu bafise Ebola ishyirahamwe OMS riko rifasha abaganga n'abakurikirana indwara ya Ebola hamwe n'abajejwe gutanga inyigisho ku vyerekeye iyo ndwara muri Guinea gusubira kwiyadukiza kwa Ebola guherutse guherutse kuba muri Guinea kwibonekeje mu bantu umunani n'abantu indwi bahitanywe n'iyo ndwara kuva mu kwezi kwa kabiri bamwe bwari ubwa mbere ivyo biba kuva ishirahamwe OMS ritangaje ko Ebola itakirangwa muri Guinea ku itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu radiyo ijwi ry'amerika washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahera mu rwanda aho umucamanza muri sentare nkuru ya nyarugenge kigali yategetse ko madame rose mukankomeje aba arafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu kubera uburemere bw'ibyaha ubushikiriza amanza bumukurikirana ko ibindi kuri iyi nkuru twumvirize eric bagiriwe ubusa
uyu muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije mu rwanda rema madame rose mukankomeje ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitatu ubufatanyacyaha mu kumena amabanga y'akazi gusebya inzego za leta no gusibanganya ibimenyetso ubushinjacyaha buvuga ko madame mukankomeje yabangamiye iperereza kuri ruswa yavuzwe mu itangwa ry'amasoko mu karere ka rutsiro ubushinjacyaha buvuga ko nyuma y'aho bwana thomas murenzi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka rutsiro atawe muri yombi hari abantu barimo prudence bisamaza bagiye mu nzego z'ubutabera bashaka kunyura mu nzira zose zishoboka ngo bamufunguze uyu bisamaza ushyirwa mu majwi wemeraga kwishingira thomas murenzi afitanye isoko ndarema ryo kugenzura amashashi yinjira mu gihugu ubushinjacyaha buvuga ko igihe bwakoraga iperereza bwumvirije telefone ya bisamaza na mukankomeje bubwira umucamanza ko bwumvise amagambo bisamaza yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije rema bituma ibyo bwashakishaga butabigeraho uko bikwiye amwe muri ayo magambo bwumvishije umucamanza ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi hari aho mukankomeje agira ati mwese muri kuri mapu bari kumviriza telefone yawe bari kukurikodinga barimo barashaka ibihanga ibimenyetso byose baragufite ibyo wakoranye na dafu w'akarere byamenyekanye bariya abantu basaze iby'ubujura babihagurukiye mana yanjye n'iyo telefone uyihindure bireke ntabwo azapfa ntacyo azaba ubushinjacyaha buvuga ko icyaha cyo gusebya inzego za leta rose mukankomeje yagikozaho yabwiraga bisamaza kuri telefone agira ati bariya abantu basaze bariya bantu iby'ubujura babihagurukiye barakurikodinze bwemeza ko mukankomeje mu biganiro na bisamaza kuri telefone yitaga abasazi abakozi b'urwego rw'umuvunyi uregwa ibyaha byose arabihakana ku kumena ibanga ry'akazi avuga ko atari kumena ibanga ry'akazi adakora mukankomeje avuga ko yasobanuriye inzego zose ko adakora mu butabera no mu muvunyi akorera rema mu gihe iperereza ritabereye mu kigo akorera umuyobozi mukuru wa rema ntahakana amagambo yafatiwe kuri telefone mu ijwi rye avuga ko yari agamije kubuza bisamaza gukomeza gukurikirana abantu bashinjwa ibyaha bya ruswa ku cyaha cyo gusebya leta mukankomeje avuga ko yakoresheje imvugo yereka bisamaza ko ibyo yavugaga ari ukuri ashaka ko ubutabera bukora akazi kabwo ko ku bijyanye n'abasazi yashakaga kuvuga abajura abangiza abanyereza umutungo wa leta kubera uburemere bw'ibyaha bumukurikiranyeho kuba yaraburiye prudence bisamaza ko bamwumviriza agatoroka ubutabera no kuba bufite impungenge ko nawe ubwe yatoroka ubutabera ubushinjacyaha bubiheraho busaba ko mukankomeje yaba afunzwe by'agateganyo mu minsi mirongo itatu uregwa ariko we yavugaga ko umwirondoro uzwi nk'umuntu wakoreye leta igihe kirekire ko adashobora gucika ubutabera yasabaga kurekurwa by'agateganyo mu gihe gisatira iminota mirongo itatu umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yasuzumye ibivugwa n'impande zombi yaba mukankomeje ndetse n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari uhagarariwe urukiko rwavuze ko kuba mukankomeje yaremeye ko yavuze amagambo ubushinjacyaha bufata nk'ase bya leta ari impamvu ikomeye yatuma bafunzwe kuba kandi yarabwiraga bisamaza kuri telefone amugira inama yo guhindura simukadi ngo badakomeza kumwumviriza kandi amusaba guhura nawe imbona nkubona akamubwira ibyo nawe yabwiwe nabumvirije telefone urukiko ruvuga ko bivuze ko hari n'ibindi iperereza ritagezeho umucamanza yavuze ko kuba uyu muyobozi mukuru wa rema yaraburiye bisamaza bigatuma atoroka ubutabera hagishakishwa aho yakuye amagambo ko yumvirizwaga kuri telefone nyuma y'ibyo byose yategetse ko yabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru mu rwanda kandi ishyirahamwe ryita abarokotseho nyabwoko ibuka rivuga ko mu gihe u rwanda rugiye kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na kabiri ihonyabwoko ryakorewe abatutsi rirajwe ishinga n'uko abarokotse ihonyabwoko batarahabwa indishyi n'abo batsinze mu manza iryo shyirahamwe rinavuga ko rifise akazi gakomeye ko guhangana n'abafatamininegwe hamwe n'abahakana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi niwe yaduteguriye iyi nkuru umuryango ibuka uratangaza ko mu gihe u rwanda rugiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kabiri uhangayikishijwe n'uko abarokotse batabonye ubutabera bunoze perezida w'uyu muryango dusingize mungu jean pierre yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu hari abacitse ku icumu batigeze basubizwa imitungo yabo batsindiye mu nkiko gacaca ariko hari n'abacitse ku icumu bagira ibibazo byo kubona n'izo urangiza rubanza ugasanga haracyarimo kuruhanya kugira gute ibyo rwose twumvaga byakorerwa ubuvugizi buhagije kugira ngo byoroshywe abantu bahabwe uko ubutabera kuko iyo umuntu atabonye ubutabera n'ibindi bibazo biziraho hari ibibazo by'imitungo kuri iki gihe twibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri twakongera tugashyira imbaraga mu buvugizi icyo kibazo rwose kikazarangirira burundu ibibazo birebana n'imitungo abana bashaka kugiraho akise ugasanga ntibabishobora kubera ko hari abandi bayigaruriye cyangwa se n'imitungo y'abatsinzwe mu manza ubona ko hari amayeri asigaye ariho muri iki gihe y'uko igurishwa rwihishwa kandi yari ikwiye kuba hari aho ishyirwa ikazanakoreshwa no mu birebana no guhangana n'ingaruka twahoze tuvuga mu minsi ishize komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari iherutse gutangaza ko kutishyura abacitse ku icumi imitungo yabo yasahuwe mu gihe cya jenoside biri mu bidindiza ubumwe n'ubwiyunge iyi komisiyo ivuga ko mu gihugu hose habaruwe imanza zirenga ibihumbi munani z'abangije imitungo ya bagenzi babo zitarishyurwa iyi komisiyo yagiye ishyiriza imanza mu byiciro harimo izirenga ibihumbi bitanu z'abaturage batsinzwe muri gacaca bangije imitungo ya bagenzi babo ariko bikaza kugaragara ko ari abakene nyakujya badashobora kubona ubwishyu hagaragaye kandi imanza zigera ku gihumbi abashinzwe kurangiza imanza badashyiramo imbaraga ngo bazirangize hagaragaye n'izindi zirenga igihumbi magana abiri ba nyiri ugutsindwa bagaragaje ko bafite ubwishyu ariko bakinangira kwishyura umuryango wibuka utangaza ko hari abantu benshi bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca ariko bagahita batoroka ubutabera ibuka ikavuga ko umuntu utarishyuye imitungo ye cyangwa uwacitse ku icumu wahemukiwe ariko wamwiciye agatoroka ubutabera icyo gihe ngo uwo muntu aba atarigeze abona ubutabera ibuka kandi yabwiye abanyamakuru ko u rwanda rugiye kwibuka ku nshuro makumyabiri na kabiri mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo hakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside perezida wa ibuka agasaba za kaminuza ziri mu rwanda kugira uruhare mu guhangana n'abapfobya jenoside muri iki gihe tuba dutegura kwibuka ni naho n'abahakana ni naho n'abariya bose bashaka gukomeza kubaka iyo ngengabitekerezo niho nanone bongera gukaza umurego kuko akenshi niba ibyo bikorwa bubaka ingengabitekerezo bikorwa n'abantu b'abahanga nanone birasaba yuko abahanga bacu muri iki gihugu nabo bagira uruhare rukomeye ahangaha tukaba dukangurira za kaminuza ziri mu rwanda dore ko zabaye na nyinshi cyane buri kaminuza ntigire porogaramu ntigire poroje de rosheshe muri urwo rwego ntibagarukire mu bikorwa nk'iby'abandi bakora ahandi hatari kaminuza mu gihe cyo kwibuka kaminuza nayo igaragaze ikintu cy'ubudasa insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twibuke jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo yayo mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa wa cnlg komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside dr bizimana jean damascene aherutse kugira n'itangazamakuru yagaragaje ko ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside kigihari ndetse cyanafashe n'indi sura ngo kuko hari n'abantu bo hanze y'u rwanda bakomeje kurangwa n'ibikorwa byo guhangana no gupfobya jenoside ariko ko muri rusange yagiye igabanuka uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa cnlg yavuze ko uko imyaka ishira iyo ngengabitekerezo igenda igabanuka yavuze ko mu bushakashatsi bazashyira ahagaragara mu minsi iri imbere ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko kuva muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu kugeza muri bibiri na cumi na gatanu ingengabitekerezo ya jenoside yagabanutseho mirongo inani ku ijana umuryango wibuka wo ukavuga ko utabasha gupima uko ingengabitekerezo ya jenoside ingana perezida wa ibuka dusingize mungu jean pierre yabwiye itangazamakuru ko hari abagira ingengabitekerezo ariko bakayigaragaza mu buryo bwihishe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugeni eugeni uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu ndikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abarundi bariko bakigwa n'ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr mu gihugu cy'u rwanda harimwo abaza barahohotewe cyane kandi barasinzikaye hari n'abatabasha gushika aho bandikira impunzi kubera ikubagurwa bakorewe nk'uko uyoboye impunzi ziba mu bisagara by'igihugu cy'u rwanda yabimenyesheje ijwi rya amerika inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni
bamwe mu bo twashoboye kwibonera n'amaso baracumbagira hari umwe abakomerekejwe usanga ku mubiri bafise ibisebe umengo barahiye abandi baba bagifite amasasu akiri mu mibiri yabo hari n'ababa baraciwe amaguru wiri nkuru nziza arongoye impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u rwanda atubwira abo bakira uko baba bameze hari imigwi tubona bamwe bahohotewe bamwe tugasubona babaciye ibihimba by'umubiri abandi nabo ugasanga eh, bafashwe ku nguvu abandi nabo ugasanga bamwe bakubise nk'inyundo abandi bafise ubumuga butandukanye abo bose uri kurayaga nabo baratubwira yuko ariyo abajejwe umutekano babafashe turabona n'abandi duherutse kubona twakira mutashoboye kubona bari ngaha kuko usanga bamwe bari ku musego nk'uko urongoye impunzi abandanya abimenyesha hari abarundi batarashobora no kuronka uko bavugwa kubera ihohoterwa bakorewe rirengeje abagore baza barafashwe ku nguvu abagabo hari ababa bacumiswe ibi ibiti mu bihimba by'umubiri n'ibindi ugasanga bamwe baba bafashe ibiti babacisha mu matwi ngo ntibumva hari n'abandi usanga babahohoteye mu bundi buryo ugasanga bafashe ibintu bitandukanye bikata uruhu bakabikoresha mu bihimba by'irondoka ugasanga baranonekaye bigasaba yuko abo bantu baronka kuvurwa byihuta kuko murabona benshi iyo baje ngaha bamwe bavuga bati egome twari dushaka ibipapuro by'impunzi ariko imbere ya byose twari dushaka ko tuvugwa kandi ugasanga hariho n'abana bita ngo le- mu gifaransa bavuga ngo les enfants non accompagnés usanga aba- abavyeyi babo barishwe ugasanga n'ubwo uri kuramubaza ntashoboye kugira ica ica kwishura ukabona ariko nta mosozi afise uyu musore afise urusasu mu kuguru agenda acumbagira avuga ko yari amaze igihe kinini atava mu nzu kubera yarondegwa kandi yari yarabuze uko ava mu burundi ngo ahunge yego mekunda saba yarandashe kuguru kw'ibubamfu haruguru y'igitsinsiri gatoya nari ntashe mvuye mu gisagara nk'abandi nk'uko byamye mu minsi y'imirima niko ndiko ndaza ndamanuka jemba hano muri kanira ya mbere hepfo ya hano bita kuri kazima ko guhura na polisi polisi nza numva ngo he bamwe badutera amagrenade mpindukiye arampagarika mpagaze ntiyampaye umwanya kuko abo twari kumwe baciye biruka aca arandasa aca ndasa mu kuguru kw'ibubamfu je nabonye ibintu byarenze igipimo aho nari maze nk'indwi zibiri ntasohoka ahondi ku murango sinasohoka ukagora butanguye kwira nkasohoka naho nyene kuko kubera yuko igisirikare naco kica kiza mu ijoro byaragora gusohoka ngo widagemvye wahora ubona ahantu wari utembera hagandagaje amapolisi y'igisirikare bariko barapatruya hirya n'ino nta muntu yoguma yafise ukuntu aza aho bose bahohoterwa bahogwa ko badashigikiye canke biyamirije ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza gatari n'amabobori asaba abategetsi b'ibujumbura kudatwarira umugwi umwe gusa ahubwo nyabuna batwarira abarundi bose abashigikiye ubutegetsi n'abatabushigikiye abakenyezi nabo ngo nibakore akazi kabo ko guhanura nk'uko umurundikazi yamye abikora n'ubu ndasubiye gutera kama abakenyezi biyita imboneza bo mu burundi abakenyezi be- bari mu nzego zitwara igihugu eka abo bose bafise ico bajejwe mu gihugu barabe yuko ikicuka kiriho mu gihugu kidashobora guhera nabo nyene batagize ico baterera bikubita agashi baze bara- baratanga impanuro kuko umukenyezi aho yamye aho ari hose yamye aja hagati y'abantu bariko barashamirana yamye yamama avuga ati bangwe bangwe umukenyezi yamye avuga ati nyabuna nyabuna twese turi abana ba mugabo umwe twese turi abana b'igihugu ni nka kujya mu muryango ufise abana bavukana udashobora kuvuga ngo ngo ntonesheje naka ngo uwundi ndamwanse ndamufashe uko nigombe i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc kubera imfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika umwana wese yiga mu mashuri mato mato mu rwanda agiye kuza ariga afise igitabo ciwe ibintu bizofasha mu guteza imbere gusoma ni inkuru twateguriwe na desire hatungimana Ibitabo vy'abigisha n'abanyeshuri bo mu mashuri mato mato bigera kuri miliyoni zibiri n'igice niyo mfashanyo y'igihugu ca leta zimwe za Amerika cashikirije leta y'u Rwanda ivyo bitabo bikaba vyatanzwe icese n'userukira ico gihugu mu Rwanda aho yabishikirije umuyobozi mukuru muri ministeri y'uburezi yari yaserukiye umushikiranganje atashoboye kuhashika imbere y'abashikirukira amashuri mato mato yose yo mu Rwanda bari bahuriye ku ishuri rito ya Gikimihurura bita École primaire d'application ambasaderi Erika Bakelagers aserukira Amerika mu Rwanda akaba yamenyesheje ko iyo mfashanyo iri mu ntumbero yo guteza imbere umuco wo gusoma mu Rwanda ico gihugu camaze gushira imbere Well, this is a, a ongoing part of our partnership between the Ministry of Education, the REB, and uh, USAID uh, to help improve literacy.
iki ni kimwe mu bice bizaranga ubufatanye bwacu hagati ya minisiteri y'uburezi rdb ndetse na usaid mu kugabanya ubujiji no guteza imbere umuco wo gusoma mu rwanda dore ko ari bimwe mu by'ingenzi guverinoma y'u rwanda ishyize imbere nk'uko natwe muri iyi gahunda y'uburezi ari byo bituraje ishinga kumenya gusoma ndetse no kubikunda ni urufunguzo rw'andi masomo yose utabizi kumenya ibindi biragora rero kubigisha mu buryo bwiza gusoma no kugira umuco wo gusoma ukoresheje imfashanyigisho z'amashusho byafasha abanyeshuri cyane kubikora mu ndimi ebyiri icyongereza n'ikinyarwanda byaba akarusho ku banyeshuri bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'amashuri abanza byabafasha kumenya gusoma neza muri izo ndimi kandi bikabongerera ubushake bwo gusoma Most of those students, I think, in Rwanda at that age, and we want them to have a good base, be able to read in their own mother tongue, and that's then the foundation for everything else that they learned.
iyo mfashanyo ikaba yanezereje cyane uwari yaserukiye minisiteri y'uburezi dr marie christine gasinzigwa umuyobozi mukuru muri iyo minisiteri ajejwe ubumenyi ikoranabuhanga n'ubushakashatsi amenyesha ko atagira amajambo yobivugamwo kubona umwana wese agiye kuronka igitabo kubona buri mwana agiye kugira igitabo cye atangira yisomera nkuko nababwiraga iyo umuntu agushoboje gusoma ushobora kwicara ngo uzi ko ushobora kwicara ugasoma iba- iburayi hirya no hino nko kubuhamo amababa agashobora kuguruka bakajya kwigira hirya nko kuvuga bahaye imbaraga zo kujya kurisha ubundi bwatsi batakabonye bazamenya udukuru biri hirya no hino mu- ku isi ese no mu gihugu gusa kandi bazashobore no gusangiza abandi ibyiza by'iwabo kuba biri mu kinyarwanda ni ni inkunga iteye ubwoba ni ukubashoboza kureba ejo hazaza kubera bazaba bafite umuco bazabishyura n'ubundi bumenyi bazishakira no hirya no hino ku bwabo atari uko bazajya bishyura uruhande rw'umwarimu inkunga ikomeye rero minisiteri bishimira cyane leta ya amerika ko yabishu- yabidushoboje ikije muri usaid abanyacubahiro baheje gutanga ivyo bitabo ku mugaragaro baciye baja mu mwaka wa mbere kuri iryo shuri nyene aho umwarimu yariko arigisha yifashisha mwene ivyo bitabo biriko birakwiragizwa mu gihugu cose kugira bibonere ingene bikorwa aba bana uyu mukobwa yitwa ana dusubiremo ana uyu muhungu akitwa badeje
kayiganwa clementine umwarimu wo muri iryo shuri akaba yamenyesheje ijwi rya amerika ko kwigisha ukoresheje amashusho umwana wese afise igitabo ciwe bizofasha vyinshi abana amashusho ni ikintu gikomeye kuko iyo umuntu agira ibyumviro byinshi iyo ukoresheje icyumviro cy'amaso ugakoresha icyumviro cy'amatwi wabyangombwa ukanakorakora wiga birenze uko wakwiga nta shusho rihari mwamenya ko iyo mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika ingana na miliyaridi zitatu na miliyoni ijana mu mafaranga y'u rwanda desire hatunyimana kigali ijwi rya amerika urakoze desire kuri iyo nkuru imbere ko dutera dusozera ibiganiro byacu tubumvishe aka karirimbo work from home karirimbwe na fifth harmony
I ain't worried about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation. Cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, cause baby, you're the
ako kara karirimbo uh, ka working from home uh, ku mugwi uh, fifth uh, harmony uh, tukaba tugiye gusozera ibiganiro byacu mu kanya gato kuri radiyo ijwi rya amerika imbere ko dusezerana incamake y'amakuru eh, twari eh, twabashikirije ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch rimenyesha ko kwagirwa n'ivyaha kw'abahoze ari abasirikare bakuru mu rwanda mu rubanza rurimwo amahinyu ari akarorero k'ikoreshwa nabi ry'ubutungane mu mugambi wo kugeramira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu sentare nkuru y'igisirikare y'i kanombe yaciriye colonel tom byabagamba na general frank rusagara yafashe akaruhuko ko mu zabukuru imyaka mirongo ibiri n'umwe n'imyaka mirongo ibiri mu munyororo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yahayagije intambwe zikomeye ibihugu byo ku isi byashyitsweko ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nucleaire aho hari mu nama eh, ku vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nucleaire iza kurangiza ibikorwa vyayo i washington dc uno munsi kuwa gatanu abantu bagera ku majana umunani mu gihugu ca Guinea barakingiwe Ebola mu ndwi iheze muri bo harimo abantu ijana na mirongo umunani na babiri babonwa ko bashobora kwandura iyo ndwara kurusha abandi kubera bashobora kuba begeye abantu banduye iyo ndwara nshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwari kumwe nanjye fideni niyongaba kuri mikoro washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari masikarara tubifurije umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.